cry to and music that they take me down. If you funny, you laugh. If you not funny, dem don't pay me a I already. Ayaba debe debe debe debe saga debe. Dem don do birthday girl. God go bless your new age. God go bless your new age. Death no to see you. Any death wey to give you any debt wey dem send for you make e come my village give my useless old goods ayaba dededededede sadedede ebube dike ebube dike marriage dey sweet marriage dey sweet marriage dey sweet especially when you marry better wife dj neptune abeg begin to follow your people I am Adebedebe Sakadege oya lis ten all the married women for here if you know you are a married woman or you woman you come with man and you dey use phone you dey hide your phone password your husband no get your password you dey hide your phone password you be married woman sit here you are cheating on me. you dey cheat on your husband thunder go fire o thunder go fire o Chineke ga-akpọgbu ọkụ ayamadebedebe ayamadabarabarabara egbe any woman wey dey here you dey hide your phone password husband wey marry for house he no get your phone password ọ̀kadà go jam you ayamadebezi ọ̀kadà go jam you chibere kpọgbọ ọgụ any man wey dey here even celebrant husband you dey hide your phone password your wife no get your password you be man you sit down here your wife no get your password kana yọ kana yọ o your wife no get your password you are protecting your family o oh. God bless you you are protecting your marriage o God, ga-adịrị gị I am a little bit. I be man, don't be so. I am a little bit, little bit, little bit, Rabadibri Sandra Brother, Rabadibri Bitsu. Can you see? Can you see people who dance? I am a little bit, If you want a successful marriage, you can teach us something. Some people go say, this kind of thing, I dey like. I need more, I need more. Family problem carry me go. I need more, I need more. If naira no dey give me dollar. I am a living sick, grandma, the breeze, and grandma, that's the way. Another one don't they come from here. My spirit is helping me. I be Igbo man, fear money pass there with this fella for nose thank you very much your wife was soon ask you question why you give up for this money na you say you probably dey hide passport hey all this all this for me Say you won't make a come for you Oh, yeah marriage be the sweet marriage is the only institution wey you never show your class but dem don give you certificate so dem make dey learn am for school oya make una just lis ten to me i wan give all of una one advice people wey don marry before you can still take advice from small boy oya make you hear if you want to have a good marriage if you want your wife to hear you if you want your wife to support you If you want your wife to be your fool, if you want your wife to obey you, or can't you want that thing, abeg do five things for your wife. Unmarried women for life, na five things they want. Have you seen? Listen to me this one, I know say you don't know one. If you do five things for your wife, please go your family. Number one, always give your wife money. I say wetin men always give your wife money. Number two, don't forget to give her money. I say wetin don't forget to give her money. Number three, oga okay, keep giving her money. You Ìdílé náírà dem o, keep giving them money. Number four, don't go out without giving money ọkọ̀ àti ife dóńgó àgùdá kiri àmọ́ni. Number five, if the money finish, go and borrow money. Number five, if the money finish, go and borrow money. Because women dey like money. If you no get money, no follow woman. All your women lis ten if you want your husband to love you if you want your husband to do anything for you if you want your husband to hear you oh madam do two things for your husband make we don't dey greedy na two things we want for marriage number one no woman should love the husband any woman wey dey love man that woman dey saibia you cannot love a man na only man dey love woman even inside bible we dey bible say man love your wife you know say woman love your husband if you think say na food we sabi who cook pass you if you think say na caring your caring no dey put money for pocket if you think say na mbebe home some people don dey associate with mbebe home if you wan do mbebe home oya look my body imagine the place wey dey shake and then they call Bebebo, a man of no grave to get and The first thing you go do for your husband, but madam, give your husband respect. Respect your husband. If you say sit down, madam sit down. If you say run, madam be run. If you say jump, madam be jump. If you say disappear, madam disappear. If I'm making sense, men clap for me. a little The second thing you go do for your husband wey go make am love you. The second thing you go do for your husband now the final bus stop Any woman wey do this one, peace go day your marriage. Any woman wey do this one, peace go day your family Oya oh, yeah. number two, akọ́yà our phone o, leave our phone, Don't be the papa buy the phone, leave the phone for him. Dede sati fodo Dede sati àwọn fodo Ayabada grandfather to win. Anything wey dey find for the fold, women wetin dey find for our fold. That thing wey dey look for the fold, I swear e dey inside. And if you see am, na you go cry. If you cry finish, you go your papa house. After two weeks, wetin we no see you, I swear we go marry another. Happy men no be so. I I a devil say. Everything God great na true. Everything God great na true. Na only one thing ninety nine. I my helper. Thank you very much. Thank you very much, sir. Hey, bad boys. Na which area I dey stay? I need commissioner of police. I need Obi sound. I need full station. On the mobile, where they here, leave who you carry come, carry me go house. Na money una dey see o, oh. na money una dey see. I don arrive, I am Adebrele Sabra Pada Ewe. Everything God take na two, everything na two two e dey. Na only one thing, nine day nine, that is the planet wey we dey. Oya, make we sing am. Even inside the earth today, na two people na im dey inside. We get living and non-living thing. It depend where you find yourself. Anybody wey dey leggy face one, those people na living things. E go do non-living thing. Aha, uh -huh. some people don dey tell me waka. Oya oh, make we do am like this. Anywhere I go with my mouth. Anywhere I go with my mouth if the place na better place una go say living thing if na useless place non living thing So una don ready make we sing am together oh, yeah. lekki face one una go say living thing ikorodu o water of aja living thing ikondo o. What the VI? It got to a do. What the Vigaja? I can't believe here you see Igbo man. If you not say you be full Igbo man, I beg, make you clap for yourself. Ndị Igbo wee kwuo, "Ai, ebe a na-ebube dike, ebe a na-ebube dike, ọnụ etu ndị kọm, you no wan green road, ebube dike, ai, ọ ga-adịrị gị mma, you know say when I see you last year, you chop drink wee nugwu, ị na-anọ m ịkọ bag." Everybody gave us the calling. I, I am a devil, I am a dabra, dabra, thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Can I help, can I help? Any problem will they follow you. Anything the way they pursue you, I swear to God, maybe they pursue you. The people wait don't give too much. So they let me follow you.

If you marry all the beautiful wives, this one will go marry. Thank you very much. I miss you. I miss you. If you marry all the beautiful wives, who God will keep for me? The daughter from paper, they say, the beautiful ones are very broad. Now, what of the ugly ones? Who will marry them? Thank you very much give your family fair money. Give your, give you nations in the land where them they send and they give you family fair money. I, I have a little, I have a number, I have a number, Bàbá lé sí bàbá, kábíyèsí o kábíyèsí, àgbàdá sí bàbá, àdókè yóò àdókè yóò. Èèmẹ̀ one person. What I want you to slap me and him. Me and him. I beg, slap both. Me and him. Slap our two. Uh I get music to snap Tomorrow morning, you go see am for social media. You help me very well. I won't help you. Later, send me your account number. I go show you more love. Thank you very much. My name is Amsterdam.